magaalaalee oromiyaa misoomaaf jecha maastar pilaanii magaalaa finfinneetti galchuuf karoorfamuu isaa mormuudhaan hiriirri nagaa oromiyaa keessatti gaggeeffamu har'asitti bufee jira mooraa yuunivarsiitii 6 kiiloo keessatti haala har'a ture barataa achii ta'uusaa kan nu ibse namni tokko akkas jechuudhaan dubbateera namoota haasofsiise.
mooraa 6 kiiloo keessa kaleessa barattoonni hooggantoonni gaa'oodhaa. akka biyya har'aatti gaaffii seera qabeessummaa bifa dimokiraatawaa ta'een hiriira mormii gaaffii qabnu ni gaafanna jedhanii murteeffatanii sa'aatii sadiitti beellama qabatanii turan. Haaluma kanaan kaampaasilee yuunivarsiitii Finfinnee ja'an jiran irraa walitti dhufanii mooraa siddis kiilootti akka walitti dhufanii gaaffii kana gaafatan murteeffatanillee baay'inaan barattoonni rakkina uumamerraa argamuu hin dandeenye. Sababiin isaa akkuma isaan beellamatan nagaa eegnaa warri jedhan gama mootummaatiin barattoonni mooraa garaagaraa kiiloo afur kiiloo shanii fi iddoo biraadhaa dhufan akka isaan mooraa sana hin seenneef reebaniitu dachaasan. warri carraa argatanii mooraa siddis kiiloo seenanii gaaffii isaanii seeraan gaafatanii dhaadannoo dhageessisanii sana booda bulchitoonni yuunivarsiitii pirezidaantiin yuunivarsiitiidha boorsaa sadii booda gaaffii kana kan siniif deebisu ni dhufa jedhanii beellama qabatanii sana booda tokko tokko ijoollee ni qindeessitu jedhaman qabanii hidhuutti deebi'anii jechuudha.
Eenyu kan hidhu?
Mootummaadha qaama. Seekuriitii mootummaatii hidha.
Namoonni hagam akka hidhaman beekamaadha.
Ammoo naatti amma amma hidhame hin beeknu kan inni qabatamaan beeku ijoollee afur maqaa abbaa isaanii yoo hin beeknellee maqaa isaanii nan beeka. Jiloo barataa saayikoloojii, Eeliyaas FB'dha. Indaaluu fi Mul'ataan jedhaman ijoollee kana arfan akka isaan hidhaman nan beeka.
Ijoolleen kun barattootuma mooraa sanaati.
Barattoota mooraa sanaateeyyee.
Dhaggeeffatoota keenyaa gara godinaa Urroo Gududuu Wallaggaa magaalaa Haliibootti bilbilee kan barataa ta'uu isaa natti hime tokkos akkana naan jedhe.
Guyyaa gabaa jedhamaa guyyaa gabaa kan isaati. Barattoonni hidhamanii turanii hin gadda gaafa gabaa horreessa.
Akkamitti hidhaman?
Jalqaba sirboo sirbanii barattoonni kun homaa yoo haatu kun hojjenne karaa mara sirbaa otoo deemanii poolisiin qabee mana hidhaa agarsiisa.
Barattoonni kun barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaati?
barattoota qophaa'inaati irra caalaan sanii alboo sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa maja qophaa'inaa fi haaskuulii jecha.
Dheengadda kun.
Kuni dheengadda ta'e dhaadannoo barreeffatanii ijoolleen finfinnee oromooti lafti keenya hincitu hojii hunda abdummaan haa badu jedhanii barreeffatanii dhaadannoo kana qabatanii ma sirbaa deemu. Kanaa booda karaa mara otoo sirbaa deemanii poolisoonni hin qabanii jecha ijoollee. Kanaa booda ijoolleen qabamtee hidhamtee bakka wanti ta'e hin jiru kaleessumaan oolaniiti. Har'ammoo jecha ijoolleen wal qindaa'aniiti. ijoolleen mana hidhaatii haa baatu jedhanii sirbaama magaala keessa gabaa keessa deddeemu jechuudha magaala keessa.
Har'as hiriira baatanii kanuma gaafattan jechuudha.
Har'a kanuma gaafannee hiriira baanee gaafanneerra.
Eenyuun dubbistan?
Qaama poolisii dubbistan.
Qaama poolisii dubbistanii? Kan magaalaa Liiboo jechuudha.
Kan magaalaa Liiboo jechuudha.
Maal siniin jedhani?
Jennaan har'aas hin gadhiisnu jedhanii beellama laattanii ijoollee nama kan maan gadhiisnu namni sirbaama jiru.
Telefoonichi baay'ee wajjin. Maal jettee? Dhaggeeffattoota keenyaa ijoollee ari'aa jiru jechuudhaan kana gidduutti telefoonni cite amma immoo gara magaalaa roobeettan sin deebisa magaalaa roobee yuunivarsiitii madda walaabuurraa barataan haala uumame irra jireessa isaa ijaan argee jira jedhu tokko akkana jechuun naaf ibse.
Haalli yuunivarsiitii madda walaabuu kan jiru guyyaa. sadiin dura barattoonni hiriira nagaa ba'anii magaala roobee eebbaanee deebine achi deebinaan bulchiinsa magaala roobeeti bulchiinsaaf nageenyu godinaati pirezidaantii yuunivarsiitichaa wajjin dhufanii barattoota maaliif akka hiriira nagaa ba'anii gaafiin gaafatanii naannoon oromiyaa maaliif qoqqoodamti daangaan oromiyaa maaliif nuuf hin eeggamne weellistoonni oromoo maaliif hidhamanii maaliif du'anii ammas afaan oromoo magaala finfinnee keessa maaliif hin baratamne kan jedhu gaafatanii. Isaanis gaafiin kun gaafii akka federaalaatti qaama federaala ilaallatuudha. Nuni ilaallatu akka qaamni dhimmi ilaalu. Isanii geessine isanii gaafanne deebii keessan bor isanii kenninaa jedhanii deebiin hin kennamne bor yaa'in hafe kaleessa yeroo isaatii jaga'u. Poolisii federaala dallaa barumsa irratti yuunivarsiticha irratti hin gadhiisanii achiin dallaa irra baanaan konkolaataadhaan moora seensisan. Moora erga seenteen booda aarsummii barataa gadhiisuudhaan. Yeroo barataa ijaa funnaan gubatanii barataan dhaabbatee boo tumuu jalqaban barattoonnis itti dukkanaa'ee bishaaniin maaliin fayyadamuudhaan walirra dheechuu didanii dhahaadhaan hadan. Agita isaanis ifirra dhowwanii achiin booda haal kanaaf fayyadamuu dhiisanii deemanii poolisaa federaala kan isaan qawwee qabatan fidan. Jarri qawwee dhufeetu barataa rukutuu jalqabe. Barataa yeroo sun rukutamu ambulaansiin isaan bir dhaabbataa rukutaniitu ambulaansii heekkaanii hospitaalatti geessan. Hospitaal gobbaatii fi magaan roobeetis deebee shaashamanneettis ni guuramaa. Barataan meeqni akka dhawameef baay'een beekamu garuu bakka tokkotti kan dhaabbadhu anu kawajiin nu hadha jirtu barata sadii na bira jeesan.
Kanuma ofii kee ijaan argite jechuudha kun.
Kan hojiin baqachaa hin jiru barata sadii na bira jeesan achitti.
Rasaasaan jechuudha moo maaliin dhahan?
Rasaasaadhaan dhawan jettee yeroo jalqaba aara nu gadhiisanii nu dhaanu jalqabanii nutis barattoonni walirra dheechuu didanii dhahaadhaan hadhanennaan warroota qawwee qabatan nu gadhiisanii rasaasaan nu fixuu jalqaban. Lolli kaleessa suni osoo hin qabbanaa'inu akka sa'aatii kudha lamaaf walakkaa ture. Barataanis akka danda'u baqatee qora irraan cabse ba'ee kaan immoo mooruma keessa akka qabaniitiin mawwayii galfatanii achitti halkanistuma bulan. Garuu uummanni magaalaalleen akka barataa birmatee guyyaa guutuu waliin dhadhamaa oolee akka sa'aatii kudha lamaaf walakkaa lolli sun turee hin qabbanaa'ee qabbanaa'ennaan barattoota mooraman barumsaa bartichaa keessatti hafan eedi guutuu dhaanaa sun bulanii akkasitti taa'aa bulanii dhaabbachaa barattoonni.
Harroo haala maaliitu mul'ata?
Agga namaatii barataan man fincaaniitis deemuuf doormii baasanii edayyuu kaffee barattoota kan laanchi ishee bulan. Laanchi sun keessaatii baanii man fincaanii deemuuf aayidii qabsiisaniitiin deemanii fincaawanii deebi'an. Mooraa yuunivarsiitichaati al ba'uun dhoowwaadha. Barataan yoo argame kan mooraa seenuu yoo inni dhufin seensisanii garuu hin baasanii deebisanii barattoota duraan kalees qabamanii achi keessa jiran sun ittiin makamu bakka tokkotti isaanis qaba jiran. Ani amma ofii kiyyaafiyyuun hin seenne hagammaatti. Qarshiis baankii akka hin fudhanneef baankii irrattis nam eegaa jiran. Maatii kee birattis akka hin baqanneef mannaara irrattis nu eegaa jiranii. Haalli keessa jirru kaardhaattis baay'ee cimaadha halkan fakkaata.
Waa'ee lakkoobsa namoota baalee roobee keessatti ajjeesaman jedhamanii kana caalaa lakkoobsa hedduu dhaga'uu isaallee dubbata barataan kun garuu agammaatti waan mirkanaa'ee hin jiru dhaggeeffatoota keenya paartiin mormii poolitikaa koongireesiin federaalawaa oromoo mormii barattootaa kana laalchisuudhaan har'a ibsa baasee jira barreessaa paartichaa obbo Baqqalee nagaatti bilbilee akkanatti qabiyyee ibsa isaanii dubbatan.
Egaa akkuma beekamu dubbiin kun kan ka'uu danda'e Finfinneef naannoo ishee magaalonni jiran maqaa misooma jedhuun maastar pilaanii Finfinnee qopheessanii lafti Oromoo citee seeraan ala sirna federaalaa diiganii heera mootummaa diiganii kana hojjechuu hin danda'anu kan jedhurraan kan ka'e mootummaan gocha kana akka dhaabu mootummaa federaalaatii fi paarlaamaadhaa fi federeeshiniidhaa fi iyyata galfannee turre bultii sadiin dura. Kanarraan kan ka'e sabni keenyas dubbii kana hubatee keessattiyyuu yuunivarsiitiiwwan adda addaa irratti Oromiyaa keessa jiran Amboo irratti, Naqamtee irratti, Gimbii irratti, Mattuu irratti, Adaamaa, Madda Walaaboo, Bulee Horaa irratti barattoonni karaa nagaatiin sochii godhanii turan gaaffii kana deggeruudhaan gaaffii adda addaas itti dabalanii dhiyeeffatanii turan garuu mootummaan seera mootummaatiin waan ayyamame humnaan cabsee waan nama reebuudhaaf barattootas ta'ee jiraattota magaalaa amboo irratti miidhaa guddaa waan gaggeessisee fi salaalchisneetu kanarra ibsa kennine miidhama kanaa mootummaan akka inni itti gaafatamummaa fudhatu gocha kan akka inni dhaabu warra hidhames akka hiiku warri kana hojjetan warri humna nageenyaa jedhamanus immoo seenaadhaan waan gaafataman akka ta'ee fi qabsoo hiriira karaa nagaatiin ba'an irratti ijoollee irratti dhukaasa banuun kun seera mootummaatiin ala waan ta'edhaaf kana akka dhaabanuu kan gaafatudha biyya keessaas ta'ee biyya alaatii immoo maqaa adda addaatiin saba gargar baasanii hiruun hafee tokko taanee qabsoo karaa nagaa kana akka gaggeessinu warra du'aniifis beenyaan kaffalamuu qaba warri ajjeese immoo seeratti gaafatamuu qabu warri hidhamanis akka hiikamanu warri qabeenyaan isaanii badeefis immoo mootummaan itti gaafatamummaa fudhatee akka inni kaffalu kan gaafatudha ibsinu har'a baafne garuu akka waliigalaatti mirga heera mootummaa ayyame waan ta'eedhaa fi hamma galma keenya geenyutti qabsoo karaa nagaa daran cimsinee itti fufuu qabnaa kan jedhudha.
Fakkeenyaaf miidhaa dhaqqabee namoota ajjeefaman jettaniif namoota madaawan jettan ilaalchisee lakkoofsa qabatamaaf ragaa qabatamaa maal qaba paartiin keessan.
Egaa Amboo irratti amma kaleessaatti amma kaleessa kan ta'e nama kudha tokko kan amma qabatamaadhaan qabnu kan du'e gudar irratti nama ja'atu du'e mattuu irratti nama tokko baalee roobee irrattis lakkoofsi isaa akka gaariitti hin beekamin malee nama ja'a oltu du'e jedhu qabatamaan kan nu ga'e isa kanaadha lakkoofsi isaa oltu oltu danda'a. Kan hospitaala ciisaa jiranus waan jiranuudhaaf da'ee qabeenya irrattis immoo naannoo ambootti manni sadii mi'uma isaa wajjiniin gubateera baankiin tokkos akkuma kana cabee miin isaa irraa manca'ee horiin isa akka gubateedha amboo irratti tarkaanfii humnaa warra nagaadhaan hiriira ba'e irratti erga inni fudhate booda reenfee mul'ate booda sabni aariidhaan kana hojjate kan jedhutu jira. Jaarra immoo infoormeeshinii hin qabnu xinnoo qabbanaa ta'uyyuu aanotii adda addaa irratti fakkeenyaaf magaalaa Leemman irratti magaalaa Goorosolee irratti gara gudariin darbee jechuudha. Naannoo Adaamaatti sarras jira turedhanii ijoollee yuunivarsiitii hidhaa jiru. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti mooraadhuma keessatti ijoolleen hiriira gochaa akka turanidha kan odeeffannoo qabnu.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Namoottis carraa kana nuu kennuu keessaniif VOA'n galatooma.
Dhaggeeffatoota keenyaa waa'ee lakkoofsa namoota Amboof gudaritti du'an jedhamanii jiraata magaalaa Amboo tokko naan gaafadhu immoo sanaa ol akka ta'ullee natti dubbatan garuu hospitaala Amboottis ta'e koomishina poolisii Oromiyaatti akkasumas waajjira bulchiisaaf nageenyaatti deddeebisnee bilbiluyyuu deebii argachuu waan hin danda'iniif waa'ee lakkoofsa namoota du'aniif namoota madaa'anii lakkoofsa mirkanaa'aa gammaatti argachuu hin dandeenye gara fuulduraatti carraaqqiin keenyatti fufaa. akkuma argannetti isiniif dhiyeessina har'aaf kanumaan xumura ani namoo daandiiti.